iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabasuhuza kandi baha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo abakuru b'ibihugu by'u Burundi na somaliya barasaba impande zirwanira mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo guhagarika intambara
impande zose zumvikanye ko hakwiye gushigikirwa utwigoro tw'akarere two gushika ku muti wa politike w'amatatsi n'indyane zo muri kongo uwo ni albert shingiro minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi abasirikare ba isirayeli bari mu bitaro byo mu ntara ya gaza bavuga ko bashakisha abarwanyi bo mu mutwe wa hamasi baba bahihishe naho umuryango w'abibumbye wasubukuye ingendo z'indege zitwara imfashanyo y'ubutabazi muri nigeri izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya mugume hafi turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi abasirikare ba isirayeli ubu bafashe kandi bazitiye ibitaro bikuru byo mu ntara ya gaza aho bavuga ko bashakisha abarwanyi bo mu mutwe wa hamasi baba bahihishe inkuru tugezwaho na temisitokere mutijima mu itangazo cyasohoye igisirikare cya isiraheli idf cyavuze ko gishingiye ku makuru y'ubutasi n'ubwihutirwe bw'icyo gikorwa cyakoze ibitero bya gisirikare ku mutwe wa hamasi mu gace runaka k'ibitaro bya shifa icyo gisirikare kandi cyahamagariye abarwanyi ba hamasi gushyira intwaro hasi bakitanga idf yavuze ko mu ngabo zacyo harimo amatsinda y'abaganga n'abavuga icyarabu bahawe amahugurwa yihariye abategurira gukorera ahantu nk'aha hagoye hagamijwe kutagira ikibi kiba ku basivili icyo gisirikare kandi cyatangaje ko cyatanze imashini zifasha abana bavutse imburagihe ibiribwa by'abana n'inkunga y'imiti kuri ibyo bitaro Dr Munir Al Bursh umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza yabwiye televiziyo Al Jazeera ko ingabo za Isiraheli zateye igice cy'uburengerazuba cy'inyubako z'ibyo bitaro mbere leta zunze ubumwe za amerika yashyigikiye ibitangazwa na isiraheli ko hamas irimo gukoresha ibitaro nk'ahantu ho guhisha abarwanyi bayo isiraheli ivuga ko by'umwihariko mu bitaro bya shifa harimo ibirindiro hamas iteguriramo ibitero isiraheli ntiyatanze amafoto cyangwa videwo bigaragaza ibyo ivuga ku barwanyi ba hamas muri shifa nubwo yagiye isangiza amashusho y'abo barwanyi bakorera mu duce dutuwemo n'abaturage ndetse banashinga imbunda zirasa bombe hafi y'amashuri n'imisigiti hamasi n'ibitaro bya shifa bahakana ibyo birego uyu mutwe wa hamasi uvuga ko abarwayi bagera kuri magana atandatu na mirongo itanu ndetse n'abasivili bari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi birindwi b'abanyapalestina bacumbitse mu mbuga z'ibyo bitaro umuryango w'abibumbye wasubukuye ingendo z'indege zitwara imfashanyo y'ubutabazi mu gihugu cya nigeri ni inkuru tugezwaho na temisitokere mutijima ishami rya loni rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi oca ryabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko serivisi y'ingendo zo mu kirere z'ubutabazi yasubukuye ingendo z'imbere mu gihugu kuri uyu wa gatatu ibiro bikuru bya oca by'i geneve mu ijoro ryo kuwa kabiri byari byavuze ko isubukurwa ry'izo ngendo zo mu kirere rikurikiye ivanwaho ry'amabwiriza ku ngendo z'imbere mu gihugu yari yashyizweho n'abategetsi ba gisirikare bahiritse perezida mohamed bazoum ku ya makumyabiri n'esheshatu y'ukwa karindwi iri shami rya loni rivuga ko iki gikorwa kizatuma itangwa rya toni ebyiri n'ibice bine za buri kwezi z'ibikoresho by'ubuvuzi hamwe no kugeza abarwayi kwa muganga no gutwara abakora ibikorwa by'ubutabazi byongera gusubukurwa icyakora ryatangaje ko ryiteze guhura n'ingorane zo kongera ibitoro mu ndege ingendo z'indege za loni zitezweho kugeza imfashanyo ku bwinshi mu turere tw'ibiturage bya kure nka difa mu majyepfo ashyira uburasirazuba aho abanyanigeriya n'abanyanigeri babarirwa mu bihumbi bahunze urugomo rw'imitwe yiyitirira idini ya kiyisilamu umukuru w'igihugu cya ghana nana akufo ado abona ko nta kiguzi gihari cyasimbura ububabare bwatewe n'igihe cy'ubukoloni n'abanyafurika batwaye nk'iminyago no gucurwa bufuni na buhoro pierre cave niyo nkuru akomeza iyi nkuru muri iyo nama iri kwirabereye akara ku mugwa mukuru wa ghana perezida nana akufo addo yagize ati nta gitigiri cy'amafaranga yaboneka kugira hoze abababaye akarenganyo kakozwe kuva muri kahise bitewe n'ubucakara no gutwara abanyafurika nk'inyagano batwagwa i buraya na amerika ariko naho biri uko ni ikibazo gikomeye tubwirizwa kuvugana n'ababikoze kandi ntawe ukwirengagiza ibyabaye bitekaniwe ko muri iyo nama haboneka integuro nyayo y'icyokorwa igahagararirwa n'abanyafurika ubwabo bakorewe ayo mabi kugira inshumbushanyo itangwe hazoshyirwaho kandi n'umugwi w'abahinga b'abanyafurika uzogenzura neza ishyirwa mu ngiro ry'iyo nteguro abanyafurika baba mu makungu bakazogiramo uruhara rukomeye ni mu gihe abaharanira agateka kazina muntu badahengeshanya kuva muri kahise gusaba indishi y'akababaro hamwe n'inshumbushanyo ku mabi yakozwe igihe c'ubucakara no gutwara nk'inyagano byakorewe cyane cyane abanyafurika benshi mu myaka iheze abanyafurika y'uburengero bashize ijwi hejuru bemeza ko habwirizwa kuboneka indishi y'akababaro mu kinjana ca cumi n'icenda abantu baharugwa mu barenga imiliyoni cumi na zibiri n'ibihumbi amajana atanu baturuka muri afurika barishwe ugw'agashinyaguro abandi batwarwa nk'inyagano ku nguvu hakoreshejwe ubwato muri togo abanyamakuru babiri barafunzwe bazizwa gusebya minisitiri muri guverinoma ya perezida for nyasembe ibindi na pierre clavin nkuru Loyic Lawson atwara ikinyamakuru Flambeau de Democrate na mugenzi we Anani Sosu akora nk'umumenyeshamakuru yigenga bari banditse inkuru ku mbuga ngurukanabumenyi ivuga ko umushikiranganji Kodjo Adeze yivye amafaranga angana n'imiliyoni amajana ane y'amasefa nayo arenga umuriyaridi umwe n'ibihumbi amajana umunani vy'amafaranga y'amarundi uwo mushikiranganji ajeje uburaro we yari yabwiye igipolisi ko abantu bataramenyekana bitwaje ibigwanisho binjiye muri imwe mu nzu ziwe bariba amafaranga menshi yahavuye yitwara bamenyesha amakuru banditse ko afise uruhara muri ubwo busuma bwabereye ku rugo iwe abo bamenyesha amakuru babiri ku munsi wa mbere barafunzwe ic'amaso inyuma yo kubazwa n'igipolisi kijejwe amatohoza muri ico gihugu kuri uyu wa gatatu bahavuye binjizwa ibohero nk'uko vyatangajwe na maguru arateko kimvi umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru flambo de demokrate ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe rsf co kimwe na sendika ry'abamenyeshamakuru bakoresha ururimi rw'igifaransa upf basabye ko abo bagenzi babo borekurwa atagisabwe ni mu gihe umwe mu bafunzwe lawson ariwe atwara upf muri togo muri ico gihugu imbuga nkoranyambaga ntizigenzurwa n'amategeko agenga abamenyeshamakuru ryatanguye kuja mu ngiro uyu mwaka icaha gikozwe muri ubwo buryo gihanwa hisunzwe igitabo mpanavyaha gisanzwe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka abandi bamenyeshamakuru babiri muri ico gihugu barahanishijwe igifungo c'imyaka itatu na sentare nkuru ya rome naho nyene bari bitwariwe n'abashikiranganji babiri harimwo uyu w'uburaro muri leta ya togo irongowe na fore nyasimbe amaze imyaka cumi n'umunani ku butegetsi ikigo cya amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga usaid cyatangaje ko kigiye gusubira guha imfashanyo abanyetiyopiya bugarijwe n'ubukene inkuru nayo mugezwaho na pierre claver niyo nkuru itangazo rya usaid rivuga ko icyo kigo kigiye kugerageza mu kiringo c'umwaka umwe gutanga imfashanyo mu gihugu cose ca etiyopiya ico kigega catangaje ko kizokora igenzura kugira ngo cihweze neza ko cobandanya hisunzwe impinduka zumvikanywe ko na leta kugira ngo abari mu kaga k'inzara bitabweho ikiza c'inzara muri etiyopiya cunyuwe n'intambara mu ntara ya tigre hamwe n'uruzuba rwinshi rutari bwaboneke mu myaka irenga cumi iheze rwatse mu gice c'ihembe rya afurika ishirahamwe mpuzamakungu oni rivuga ko abantu barenga imiliyoni mirongo ibiri na zibiri bugarijwe n'inzara muri ico gice abenshi n'abo muri etiyopiya ikigo mpuzamakungu c'iterambere c'abanyamerika usaid cari cahagaritse gutanga imfashanyo muri ico gihugu mu kwezi kwa gatandatu guheze kubera imfashanyo yacu yibiwe muri etiyopiya ubu mu mpinduka nshasha catanguriye gufasha impunzi ziri hagati mu gihugu ni nyuma yaho ico kigo cumvikaniye na leta ya etiyopiya ku ngingo zofatwa kugira ngo imfashanyo itangwa na usaid co kimwe n'abandi bagira neza ntisubire kwibwa ayo yari amwe makuru havugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu pierre claver niyo nkuru na temistokire mutijima bayatugejejeho tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika abakuru b'ibihugu by'i burundi na somaliya barahamagarira impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo guhagarika intambara zikagendera ku masezerano y'u Rwanda na Nairobi eroje birikaneza hatugezeho ibindi kuri iyi nkuru umukuru w'igihugu cya somaliya yajanye mu burundi na bamwe mu bashikiranganji ba leta yiwe n'abakozi bakuru bakuru nk'uko itangazo risozera urugendo rwiwe n'umubonano yagiranye na mugenzi we w'uburundi ribivuga ku kibuga c'indege ca bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi aho yageze nk'igihe c'isaha zitandatu z'umutaga yakiriwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu albert shingiro hassan sheikh muhamud yaciye abandanya ubwo nyene ku kirimba ca perezida ndayishimiye bahejeje kubonana mu iherero shingiro yasomeye abamenyeshamakuru bimwe mu vyabo bategetsi bavuganye kure y'amamikoro n'amakamera harimo ikibazo c'umutekano muke muri repubulika ya demokarasi ya kongo
barabihamwe ibintu ku rwego mpuzamakungu n'akarere bibafitiye inyungu bose harimo n'ikibazo cy'umutekano muke muri kongo na sudani impande zose zumvikanye ko hakwiye gushigikirwa utwigoro tw'akarere two gushika ku muti wa politike w'amatatsi n'indyane zo muri kongo hisunzwe amasezerano ya nairobi na rwanda ku byerekeye sudani abo bategetsi basabye ko intambara zihagarara kugira ngo imfashanyo z'abatabara imbabare zishike ku bantu kandi ko hotorwa umuti w'indyane biciye mu biganiro n'umwumvikano umuhinga akaba n'umwarimu muri za kaminuza mu rwanda isimayeli bikanani yigisha ibyerekeye imigenderanire mpuzamakungu hagati y'ibihugu na politike bijana yabwiye ijwi amerika ko umutekano wa kongo ari ikintu kibwirizwa kuba umutwaro w'ibihugu by'akarere kandi bikemera gukorera hamwe uko niko babisigurira ijwi rya amerika icya mbere nge mbona kugira ngo haze umutekano ni uko hagombye kubaho ubufatanye ubufatanye hagati y'ibihugu byose hari inzego z'umutekano hari ubuyobozi kubwiwe amashyirahamwe yigenga yo mu karere ashobora kugira uruhara mu gutorera umuti ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa kongo agasaba ko ashigikirwa cyane mugabo asanga n'ingorane zifatiye ku mpunzi ziva mu bihugu bya ease n'akarere k'ibiyaga binini bya afurika zitegerezwa kubanza kwigwa kuko ziri mu bituma ibibazo by'umutekano biguma byiyongera muri ako gace k'umugabane mugabane wa afurika njye mbona ko sosiyete sivile yagombye kugira uruhare mu bibera muri aka gace ntitegereze ko imiryango mpuzamahanga ndashaka kuvuga ituruka kure ko ari iza gukemura ibibazo biri aha ngaha bityo rero ubuyobozi buriho mu bihugu byacu bugomba guha uburenganzira n'ubushobozi iyi miryango buyifasha mu kugira ngo ahabonetse ibibazo imiryango yagizemo uruhare bagerageze kubumva hari ikibazo rero cy'impunzi nazo ziri muri kano gace duturiye batavuze mu mazina intambara ziri mu isi nk'iri hagati ya israel n'umuhari w'intagondwa wa hamas ugendera ku mategeko akumira ya isilamu mu kigobe cy'abayahudi n'abarabu canke ziri hagati y'uburusiya na ukraine abakuru b'ibihugu vya somaliya n'uburundi basabye abari mu ntambara kubahiriza amasezerano ya onu agenga abagwana
abakuru b'ibihugu bombi bongeye gusaba ko hubahirizwa amasezerano ya oni amabwirizwa mpuzamakungu mu gutorera umuti indiyane ziri mu isi no kwirinda gukoresha inguvu mu gutora umuti w'ibibazo rusangi bihanze isi basabye impande zose ziriko ziragwana mu isi guhagarika intambara vuba bwangu kugira ngo zirokore inzirakarengane z'abantu ataruhara na rumwe bafise mu byateye izo njyane ibituma iterambere ry'isi ribangamirwa evariste ndayishimiye n'umutumire wiwe banakeje cyane ubutwari bw'ingabo z'abarundi za somaliya n'ibindi bihugu bifise abasirikare mu rwego rwa afurika rurwanya intagondwa za al shabab uburundi nico gihugu kigira kabiri mu bifise ingabo nyinshi muri somaliya inyuma y'ubuganda itangazo basohoye nta kinini ryavuze kuri izo ngabo naho mu minsi heze perezida muhamud yari yumvikanye asaba ko igihe izo ngabo zorangiza ikiringo mu mwaka uza nk'uko bitegekanijwe ibihugu vya afurika y'ubuseruko vyoheza bikarungika ingabo gukomeza gufasha abasirikare b'igihugu ciwe gutuza al-shabab naho kandi bitavuzwe mu itangazo umukuru w'igihugu ca somaliya ashobora kuba yaroye mu burundi gusaba mugenzi we ndayishimiye asanzwe yarongoye umuryango wa afurika y'ubuseruko muri kino gihe kuzoshigikira icifuzo c'ico gihugu co kwinjira mu muryango wa afurika y'ubuseruko ease ku itariki ya cenda uku kwezi ari marakeshi muri maroc mu nama yo kurabira hamwe ukuntu hotezwa imbere ibijanye n'ukorohereza abanyamitahe muri afurika umunyakenya peter mazuki umunyamabanga mukuru wa ease yavuze ko somaliya ishobora kwemererwa kuba umunywanyi wa ease mu nama isanzwe y'abakuru b'ibihugu izobera iyarusha muri tanzaniya ku magakerezo ya mirongo ibiri na gatatu na mirongo ibiri na kane y'uku kwezi kwa cumi na rimwe eroje buri kaneza ijwi rya amerika eroje buri kaneza urakoze urukiko rw'ikirenga rw'ubwongereza ejo kuwa gatatu rwanzuye ko gahunda ya leta y'ubwongereza yo kohereza mu rwanda abasaba ubuhungiro idakurikije amategeko leta y'u rwanda yo itangaza ko itemera impamvu urwo rukiko rwatanze yo kutabohereza umuyobozi w'urwo rukiko lord reed yavuze ko abasaba ubuhungiro baramutse boherejwe mu rwanda bashobora gusubizwa mu bihugu baje bahunga venuste nshimiyimana yavuganye na alain mukurarinda wungirije umuvugizi wa leta y'u rwanda atangira amubwira uko abakira icyo cyemezo cy'urukiko guverinoma y'u rwanda uganda yubaha ibyemezo by'inkiko cyane cyane iyo niyo ari iby'ibyemezo mu rwego rwa nyuma ariko ahangaha twakwibutsa yuko idosiye ijya gutangira ntabwo ari u rwanda rwasabye ko aya masezerano abaho guverinoma y'ubwongereza yarabisabye u rwanda rurabisuzuma rurayemera tunibutsa kandi yuko no mu nkiko ntabwo ari guverinoma y'u rwanda yari ihari ntiyigeze iba nk'umuburanyi yaba umuburanyi cyangwa se umutangabuhamya cyangwa umutangamakuru ni urubanza rwari hagati y'abarize guverinoma y'ubwongereza n'ubucamanza bw'ubwongereza gusa icyo u rwanda ruvuga rutemeranywaho n'icyemezo ni ukuvuga yuko bimwe mu byashingiweho ari uko abahungira mu rwanda cyangwa se abazanwa mu rwanda nk'abimukira cyangwa nk'impunzi bahagirira umutekano muke muri ubu buryo bwo kuvuga yuko ngo basubizwa mu bihugu baturutsemo ibyo ngibyo rwose u rwanda ntabwo rubyemera kuba abantu bakwirukanwa cyangwa basubizwa mu bihugu bavuyemo ari ubwongereza burabikora ari amerika irabikora ari abafaransa babikora ahubwo wavuga uti abo bantu birukanwa bate kuba ibindi bihugu bibikora u rwanda rukaba rwabikora rugendeye ku mategeko ni ikihe kibazo ariko urukiko rw'ikirenga cyane cyane rwashingiye ku ngingo y'abimukira boherejwe mu rwanda bavuye muri isirayeli ngo baza koherezwa mu kindi gihugu iyo ngingo yo murayivugaho iki none se urwo rukiko rwarahagurutse rusuzuma impamvu abo bantu boherejwe mu kindi gihugu ko aribyo navugaga u rwanda ntabwo ari umuburanyi ariko nta n'icyababuzaga kuza mu rwanda kureba uko impamvu abo bantu boherejwe nta cyababuzaga guhamagara guverinoma y'u rwanda nk'umuburanyi nk'umutangamakuru nk'umutangabuhamya bakavuga bati barabavugaho ibi ngibi ni mu bisobanure kandi noneho tuvuge ko n'abo bantu bagiye tutarebye n'impamvu bagiye niwo muco wo mu rwanda ushobora gufata kesi imwe cyangwa ikibazo kimwe ukakigira rusange kuzana ababimukira n'impunzi mu rwanda ni ibintu byari bimaze iminsi byitegurwa aho ngaho mu rwanda hariteguwe amahoteli yari ahari aho bazakirirwa aho bazakinira aho bazaba mbese ibyo bikorwa byose byari byarateganijwe kugira ngo bibakire bizakora iki nta gihombo kirimo nta gihombo kirimo kuko nk'uko abantu bakomeje kubivuga bamwe banenga abandi bagira icyo bavugaho niba inzu yarubatswe yari igenewe kwakira abimukira iyo gahunda ikaba itakibaye uretse ko nabonye na minisitiri w'intebe w'ubwongereza yandika yuko niba hari ibigomba gukosorwa bizakosorwa cyangwa niba hari ikindi cyakorwa kizakorwa kugira ngo gahunda yongere ibyutswe ntabwo inzu yabura ikindi ikoreshwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr niryo ryagaragaye cyane risaba yuko izo mpunzi zitakoherezwa mu rwanda ibyo byo murabivugaho iki icyo nabivugaho ni uko hari ibyo bagaragaje bigomba kuba byakosorwa niba rero baragaragaje ko hari ibigomba kuba byakosorwa nta gitangaza kirimo nk'abantu basanzwe bakorana n'u rwanda imyaka n'imyaka ibyo bintu byakosorwa ntabwo bigeze bavuga bati turanze burundu n'iyo mwakosora akabazo kari aha n'ahangaha ntabwo abantu bashobora kuza mu rwanda ntabwo ari cyo gikwiye gushingirwaho uvuga ngo kubera ko hari inenge runaka hari ikintu runaka nticyakorwa ahubwo ni na byiza kuba bakigaragaje ahubwo igitangaje ahubwo umuntu yabona ati kuki batanabivuze mbere ko n'ubundi basanzwe bakorana na guverinoma y'u rwanda bavuga ati nimukosora aha n'aha n'aha n'uyu munsi bafatanyije kwita ku mpunzi zirenze ibihumbi ijana na mirongo itatu ziri hano ku butaka bw'u rwanda alain mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane namwe venuste nshimiyimana urakoze turacyari ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rw'ubwongereza rwaraye rutangaje ko gahunda ya leta yo kohereza mu rwanda abasaba ubuhungiro iciye ukubiri n'amategeko icyemezo gisa n'igikomye mu nkokora umuhigo wa minisitiri w'intebe rishi sunak wo guhagarika abimukira binjira mu bwongereza baje mu mato mato temisitokere mutijima haratugezaho byinshi kuri uru rubanza ndetse n'iki kibazo cy'abimukira kongera kubasha kugenzura neza imipaka y'igihugu no kurangiza ikibazo cy'abantu biroha ikivunge mu gihugu niyo mpamvu ikomeye yateye ubwongereza mu bihumbi bibiri na cumi n'itandatu gutora bwemeza kuva mu muryango w'ubumwe bw'uburayi guverinoma z'ishyaka ry'abakonserivateri bakomeye ku bya kera uko zagiye zisimburana zizezaga kugabanya umubare w'abinjira mu gihugu kugera ku bantu bari munsi y'ibihumbi ijana buri mwaka mbere yo kuvanaho uwo muhigo mbere y'amatora ya bibiri na cumi n'icyenda nk'uko ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters bibitangaza mu gihe imibare itangazwa na leta yagiye ihindagurika umubare w'abinjira mu gihugu wakomeje kuzamuka kuva ubwongereza buvuye mu bumwe bw'uburayi ndetse umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'ibiri wo waciye agahigo n'abagera ku bihumbi magana atandatu na bitandatu ku ruhande rumwe bitewe n'inzira nshya zo kubona viza ku bavuye muri Ukraine na Hong Kong umugambi n'u rwanda wemeranyijweho mu kwa kane kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri n'uwari minisitiri w'intebe boris johnson ugamije kuzibira abashaka ubuhungiro gukora urugendo ruteje akaga rw'ibirometero mirongo itatu na bibiri banyuze mu muhora ramanshe mu mato matoya bagamije kwinjira ku myaro y'inyanja yo mu majyepfo y'ubwongereza umwaka ushize abantu barenga ibihumbi mirongo ine na bitanu babonywe bagera mu bwongereza nta burenganzira babifitiye banyuze muri iyi nzira kuva uyu mwaka watangira kugeza ubu abarenga ibihumbi makumyabiri na birindwi bamaze gushyika mu bwongereza baje mu mato matoya muri aya masezerano n'u rwanda umuntu wese wageze mu bwongereza binyuranyije n'amategeko nyuma y'itariki ya mbere y'umwaka ushize yagombaga koherezwa mu rwanda mu birometero bigera ku bihumbi bitandatu na magana ane aho akaba ariho ubusabe bwe bwajyaga gusuzumirwa icyakora indege ya mbere ijyanye abimukira mu kwa gatandatu kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri yahagaritswe ku munota wa nyuma n'icyemezo cy'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'i burayi cyabuzaga ko hagira uwimurwa kugeza inzira zose ziteganywa n'amategeko mu bwongereza zirangiye urukiko rw'ikirenga kuri uyu wa gatatu rwanze ubujurire bwa leta ku cyemezo cyari cyafashwe mbere ko abimukira batakoherezwa mu rwanda kubera ko rutafatwa nk'igihugu gitekanye kuri uyu wa kabiri madamu swera breverman wirukanywe ku mwanya wa minisitiri w'umutekano mu gihugu yibasiye bikomeye bwana sunak uyu yamushinje kunanirwa gutegura gahunda yizewe yakwitabazwa mu gihe umugambi wo kohereza mu rwanda abasaba ubuhungiro waba utsinzwe mu rukiko abategetsi muri guverinoma bavuga ko hari andi mahitamo arimo no kuganira n'u rwanda ku masezerano mashya byazamura amasezerano kuva ku rwego rw'ubwumvikane hagashyirwamo ingamba nshya z'umutekano aha abategetsi bakavuga ko amasezerano mashya aheruka kwemezwa n'inteko nshingamategeko yatuma bigora inkiko kwinjira muri iki kibazo perezida w'urukiko rw'ikirenga robert reed yavuze ko impinduka zikenewe kugira ngo hatagira usubizwa mu gihugu yahunze zishobora kuzatangwa mu gihe kiri imbere ariko ko bitagaragajwe ko ubu zihari abategetsi kandi bavuze ko mu yandi mahitamo harimo kongera ibihugu bishya nka turikiya na misiri ku rutonde rw'ibihugu byitwa ko bitekanye ibyakoroshya kwanga ubusabe bw'ubuhungiro no kubasubiza mu bihugu byabo bamwe mu bagize guverinoma bashimangiye cyane ko ubwongereza bwashaka uko buva mu masezerano y'uburayi ku burenganzira bwa muntu ayaramutse abangamiye gahunda rufitanye n'u rwanda madamu breverman arasa nk'uwayobora ubwo busabe abanenga ibyo bavuga ko kwivana muri ayo masezerano ubwongereza bwagize uruhare runini mu gushyiraho mu igihumbi magana cyenda na mirongo itanu cyangwa se kwivana mu rukiko rw'uyu muryango byakwangiza bikomeye isura yabwo ku ruhando mpuzamahanga urukiko ubwarwo mu mwaka ushize rwavuze ko rwakemuye ubusabe burenga ibihumbi bitatu n'ijana bw'ingamba z'agateganyo ariko muri bwo ubwarebaga ubwongereza ari butanu ni mu gihe mu byemezo bisaga igihumbi n'ijana na mirongo itandatu rwafashe umwaka ushize bine gusa aribyo byarebaga ubwongereza nyuma yo kuba minisitiri w'intebe mu kwa cumi k'umwaka ushize bwana sunak yashyize gahunda yo guhagarika amato mato mu bintu bitanu bya mbere byihutirwa kuri ubu ubwongereza buri mwaka bukoresha miliyari eshatu z'amapawundi mu bijyanye n'ubusabe bw'abimukira ayagendera mu kwishyurira abimukira amahoteli babamo n'andi macumbi mu gihe dosiye zabo zirimo kwigwa aho buri munsi hagenda hafi miliyoni esheshatu z'amapawundi guverinoma yatangaje ko kohereza mu rwanda umuntu umwe usaba ubuhungiro byajyaga gutwara nibura ikiguzi kingana n'ibihumbi ijana na mirongo itandatu n'icyenda by'amapawundi imibare ya guverinoma yo mu kwezi kwa munani yagaragaje ko ikirarane cyagenda kuri dosiye y'umwimukira mu gihe hategerejwe icyemezo cy'ibanze cyaciye agahigo kigera kwarenga ibihumbi ijana na mirongo itatu by'amapawundi ni mu gihe kuri kumwe n'abamukomokaho icyo kiguzi kirenga ibihumbi ijana na mirongo itanu bwana sunak iki kibazo yari yijeje kugikemura igihugu cya Australia nicyo cyatangije uburyo bwo gukumirira abimukira mu bigo byo hanze yacyo Danemarike yagiranye n'u Rwanda amasezerano nk'ayo rwagiranye n'Ubwongereza ariko yo nta bimukira irahohereza ibihugu makumyabiri na birindwi bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi birashaka kumvikana ku masezerano y'uko byasaranganya abasaba ubuhunzi bagera ku myaro yabyo temistoke mutijima urakoze kuri iyi nkuru mu makuru y'imikino umukino uhuza u rwanda na zimbabwe kuri uyu wa gatatu warangiye ibyo bihugu binganya ubusa ku bundi inkuru twateguriwe na desire hatungimana uri kigali mu rwanda urwo rukino rwa mbere rwo kurondera ibihugu bizitabira igikombe cy'isi kizobera muri amerika canada na mexique rwitabiriwe n'abantu atari benshi cyane kuko stade ya huye itari yuzuye rwatanguye igihe cy'isaha icyenda umugwi wa zimbabwe ugumana umupira abakinnyi b'amavubi bakawutegerera mu ruhande rwabo bafashe umupira bawudugana bihuse bashakisha nshuti inosa ariko atateba kuwutakaza ni igice cya mbere cabonetsemwo uburyo bw'igitsindo buke cyane ku mpande zose mu gice cya kabiri cy'urukino imigwi yose yarahinduwe uko ikina haraboneka uburyo ariko abakinnyi b'imbere bikanka uko binjiza igitsindo ku munota wa nyuma w'urukino niyo mugabo claude asanzwe akinira umugwi wa apr yararonse uburyo bugaragara ariko igitsindo kirabura ni nyuma y'aho umusatirizi wa zimbabwe devukamanza terence yari amaze nawe guhusha uburyo bubiri bwari gushobora kuva mu gitsindo kubona rero amavubi arangiza urukino adatsinze byarababaje abakunzi b'uwo mugwi nk'ukuno yari yaje kuraba urwo rukino abivuga mbabajwe n'uko tunganyije turi ku kibuga cyacu byashobokaga ko twatsinda urebye hari abakinnyi bagiye badutenguha cyane cyane rwose nk'iki gitego duhushije bwa nyuma niyo magakorode yagombaga gutsinda ni igitego ubona ko kitubabaje kuba tutakibonye kunganyiriza iwacu biratubabaje cyane mu gihe abakurikiranira hafi umupira w'u rwanda babona ko umutoza w'u rwanda yamuka mu gihugu cy'ubudagi frank spritler yasimbuje sahabu hakimu na byiringiro rag ari navyo vyoba vyatumye habura intsinzi uwo mutoza yishuye agira ati If someone is replaced, this can have different reasons. Maybe he's, uh, he's not fit enough for...
iyo umukinnyi asimbuwe biba biturutse ku bintu byinshi hari igihe aba atambaraga zo gukina iminota mirongo icenda afise canke atariko aratanga ibyo twamutumye ijana ku ijana canke mbere ku ntebe y'abasimbura tubona ko hariho ibisubizo hari ibintu byinshi ariko muri rusange abakinnyi novuga ko bitanze uko bashoboye nta mpamvu idasanzwe rero ituma umukinnyi asimburwa ni ibisanzwe biri mu nshingano z'umutoza umutoza wa zimbabwe bartemir jose do oliveira brinto wewe yamenyesheje ko abakinnyi biwe bakinye neza aravye iminsi bamaranye amenyesha ko hari abakinnyi bari bamaranye iminsi ibiri itarenga arivyo vyabaviriyemo kubura intsinzi ati inota rimwe ararishima n'ahatari iryo bari baje barondera ndavye ukuntu umugwi wanje wigenjeje muri rusange ni ivyo gushima kuko mfise abakinyi bakiri bato benshi ariho bagikina inkino mpuzamakungu za mbere hari bamwe bitoje rimwe rudende nukuri nta mwanya uhagije wo kwitegura twaronse turonse umwanya wo gukora ukwiriye ndizera neza ko tuzokora vyiza cane kuronka inota rimwe kandi atagisindo twinjijwe si bibi namba n'ubuzima bushasha mu mugwi serukiragihugu wa zimbabwe inota rimwe hanze ni ibyo gushima amavubi azosubira gukina ku munsi wa kabiri w'indwiza igenekezo rya mirongo ibiri na rimwe akina na afurika y'epfo u rwanda riri mu itsinda c rigizwe na nigeria afurika y'epfo benin zimbabwe na lesotho desire atunyimana ihuye mu majyepfo y'u rwanda ijwi ry'amerika mbibutse inshuti z'ijwi ry'amerika ko iyi ari radiyo yanyu ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika kuri interinete turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwadusanga no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu nshuti banywanye ibiganiro radiyo ijwi ry'amerika yabateguriye kuri iyi saha ntahabihumurije mwakoze rero kubana natwe kandi nimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho byari bihagarariwe na edi rwema afatanyije na etienne karekezi radiyo ataha ntibashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya